Iyi mwumviriza ni radiyo ijwi rya amerika iradiyo ijwi rya amerika isaha niri washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe neza nshuti mwese dutera amanye muri kumwe na diane ninya muri kumwe na fidel niyongabo muri antunga mu burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya short wave ku metero cumi n'icyenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha umuvugizi w'urwego rw'igihugu rujejwe ubushikirizamanza mu rwanda rib atangaza ko urwo rwego rwaraye rutaye mu mbuto abantu batanu bahoze mu buyobozi bw'akarere ka gasabo bikekwa kuba bagize uruhara mu iyubakwa ry'ikigwati cyitwa urukumbuzi estate kizwi nka dubai bivugwa ko amazu amwe adakwije ibyangombwa
ribu yafunze abantu batanu bishingiye ku iperereza riri gukorwa ku nzu zitujuje ubuziranenge zubatswe mu mudugudu witwa urukumbuzi esiteti ahazwi nko kwa dubayi
uyu ni Thierry murangira umuvugizi wa rib ababa ku mugwa mukuru wa sudani bavuze ko hasubiye kuba ingwano ikomeye hakoreshejwe ibikoho bikomakomeye kuri uyu wa kane aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ntihagire aho muja ni mu kanya gato aya makuru rero tuyatanguriye kuyavugwa hirya no hino ku isi ababa ku mugwa mukuru wa sudani bavuze ko hasubiye kuba ingwano ikomeye hakoreshejwe ibikobo bikomakomeye kuri uyu wa kane mu gihe abantu ibihumbi n'ibihumbi bariko bagerageza guhunga ingwano yahitanye abasivile imbere y'ikiruhuko Eid c'abayisilamu kirangiza ukwezi gutagatifu kuri Ramazani Eugene Mukankusi araduha ibindi Muji wa Khartoum uwa Amdurman n'uwa Bahri ibice bituwe kurusha ibindi muri Afrika byakozweho n'imirwano muri iki cyumweru hagati y'ingabo z'igihugu n'umutwe witwara gisirikare wa Rapid Support Forces RSF abaturage baho n'abanyamahanga bagoswe n'imirwano kandi ibiribwa birimo kubashirana ibyotsi byuzuye mu kirere hamwe n'ibisasu byaturutse mu minsi yabanje byongeye kuboneka no kumvikana mu gitondo cyo kuri uyu wa kane nk'uko byagaragajwe na televiziyo y'ikaritumu mbere y'uko imirwano yongera kubura urusaku rw'imbunda rwumvikanye i Bahari kandi abahatuye batangaje ko ubushyamirane bwavuzwe mu burengerazuba bw'umujyi wa Omdurman amakuru ya nyuma avuga ko igisirikare cyahavuye kijya gukumira abari baje gutera ingabo mu bitugu RSF mu gihe impande zombi zaneze ku masezerano yo guhagarika imirwano yagombaga kubahirizwa guhera ku wa gatatu RSF yatanze itangazo ivuga ko yakabweho igitero mu mujyi wa Omdurman kandi ko yatakaje bamwe mu basirikare yakora ibiro ntaramakuru byo mu Bwongereza Reuters dukesha iyi nkuru ntibyabashije kumenya amakuru adafite aho abogamiye ku bijyanye n'ibyo RSF yavuze igisirikare gifite intwaro z'intambara kandi kiragenzura Khartoum abahatuye n'ababyiboneye bavuze ko bisa naho icyo gisirikare kigerageza gusibira amayira abarwanyi ba RSF kugira ngo batabona aho banyuze ibikoresho
urakoze Eugenie igisirikare cya Misiri cyavuze ko abasirikare ijana na mirongo irindwi n'indwi bari bapfundiwe muri Sudani bashitse mu gihugu cyabo kandi ko abandi mirongo ibiri n'indwi bari muri ambasade yabo i Khartoum mugenzi wacu Eugenie Mukangusi aratubwira ibindi kuri iyi nkuru icyo gisirikare cyatangaje uyu munsi kuwa kane ko indege eshatu zitwaye abo basirikare ba misiri ijana na mirongo irindwi na barindwi baturutse muri sudani zageze i kayiro kandi ko itsinda ry'abakozi bo mu bijyanye n'indege ry'abantu makumyabiri na barindwi bitaweho na ambasade ya misiri muri sudani i karitumu umurwa mukuru wa sudani karitumu n'imijyi ya omdurman na bahri byibasiwe n'imirwano ikaze hagati y'igisirikare n'umutwe witwara gisirikare wa rsf byatumye abantu benshi bahera mu ngo n'ibiribwa byababanye bike RSF yavuze ko yafashe abakora ku ndege za gisirikare ba Misiri makumyabiri na barindwi nyuma y'igitero ku kibuga cy'indege cya Marawi mu majyaruguru ya Sudani ku munsi wa gatatu igisirikare cya Sudani cyasohoye itangazo uyu munsi kwa kane ikosora iryari ryatanzwe mbere kivuga ko ijana na mirongo irindwi na barindwi bari bahungishijwe bavanywe mu mujyi wa Dongora bafashwe na RSF ku kigo cya gisirikare cya Marawi igisirikare cya Misiri cyari cyavuze ko abasirikare bari muri Sudani mu bijyanye no gutoza abasirikari nk'uko biteganywa n'amasezerano ibihugu byombi byashyizeho umukono Misiri na Sudani byagiranye imyitozo nk'iyo kuva hadutse umwuka mubi n'igihugu cya Ethiopia mu rwego rwa diplomasi irekurwa ry'abo basirikari babifashijwemo n'abahuza ba Emirati ziyunze z'Abarabu n'abaminisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Misiri nk'uko byavuzwe n'ibiro ntaramakuru bya Emirati ziyunze z'Abarabu WAM RSF yavuze ko yashyikirije abo bagabo komite mpuzamahanga y'umuryango utabara imbabare Croix Rouge ejo kuwa gatatu
tugushimire kandi Eugenie muri Yemen abantu bagera kuri mirongo inani na batanu baraye baguye mu gusunikana kwabaye bariko baronswa imfashanyo abahakomerekeye bamaze bamaze kumenyekana barenga amajana atatu na mirongo ibiri Diane Nini nahazwe aratubwira ibindi kuri iyi nkuru iyo misunikano yarayibereye ku ishure riri ku murwa mukuru wa Yemen Sana uwo murwa mukuru Sana uri mu minwe y'abarwanyi bo mu bwoko bw'abahuti ni imisunikano yabaye igihe abaharugwa mu majana bariko baronswa imfashanyo y'amafaranga mu baguye muri iyo misunikano harimwo abana n'abagore nk'uko isoko ry'itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa AFP ribivuga abagera kuri mirongo itanu muri abo bakomeretse ni ndembe bamwe mu bari ahatangiwe imfashanyo bavuze ko basunikanye inyuma yo kumva amasasu menshi avugira mu micungararo y'aho bari baherereye abategetsi b'igisagara ca Sana bakaba bavuze ko bataye muri yompi abadandaza bari batunganije igikorwa co gutanga imfashanyo y'amafaranga bongera bashinga umurwi ukuri amatohoza y'icatumye iyo misunikaniba hambavu y'intambara ihanze abanyagihugu bo muri Yemen bugarijwe n'ubukene inzara ikena ry'amazi meza n'ibiza bitandukanye bitatu vya kane by'abanyagihugu bo muri ico gihugu ca Yemen bakaba babeshejeho n'imfashanyo mva makungu ni mu gihe izo mfashanyo zitera zigabanuka
ayo yari amwe amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi abakozi bagenzi bacu bayadushikirije muriko mubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga vya Afrika yo hagati mu Rwanda ugwego rudasanzwe rwa sentare nkuru mu Rwanda ruburanisha ivyaha vyo kugwego mpuzamakungu n'ibirengera imbibe yahanishije igihano cyo gufungwa imyaka itanu abahoze ari abasirikare bakuru mu mugwi FDLR Eric Bagira ubusa yakurikiranye urwo rubanza isomwa ry'icyemezo cy'urubanza ryabaye mu buryo bw'ikoranabuhanga abacamanza bari ku cyicaro cy'urukiko rukuru mu rugereko rwarwo rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda abaregwa bari bari kuri gereza nkuru ya Nyarugenge iri mageragere mu nkengero z'umujyi wa Kigali bose uko ari batandatu bahoze ari abasirikare bakuru mu mutwe wa FDLR udacanwaka n'ubutegetsi bw'u Rwanda umucamanza yatangiye yibutsa ibyaha baregwa byo kuri mu mutwe w'ingabo zitemewe ubugambanyi bugamije kugira nawe ubutegetsi buriho mu Rwanda no kuba mu mutwe w'iterabwoba hari ibitero ubushinjacyaha bubarega birimo icyiswe Oracle du Seigneur cyagabwe ku Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe bahakana iby'icyo gitero n'ibindi byaha baregwa bakavuga ko uwo mutwe bawugiyemo ku gahato bidaturutse ku bushake bwabo aba bagizwe na habyarimana alias mucebosofoni leopold mujyambere alias musenyeri mpakaniye emiliye ruzindana felicien habimana marke na emmanuel habimana bavuga ko batagiye mu mitwe irwanya leta y'u rwanda bazi ko ari imitwe y'iterabwoba bavuga ko ibitero byagabwe ku rwanda batigeze babijyamo cyangwa ngo babigiremo uruhare urwo arirwo rwose bagaheraho basaba kunyuzwa mu kigo cya mutobo gishinzwe gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi mu mitwe irwanya leta y'u rwanda giherereye i musanze mu majyaruguru y'u rwanda bagahabwa amahugurwa y'uburere mboneragihugu nk'uko bamwe mu bari babakuriye bajyanyweyo bikarangira bamwe basubijwe mu buzima busanzwe abandi bagashyirwa mu nzego nkuru z'ubutegetsi mu isesengura urukiko rwakoze rusanga ibikorwa abaregwa bose bakurikiranye ari ukuba barinjiye kandi bakaguma ku bushake muri iyo mitwe bakanahabwa amapeti yo hejuru n'imirimo itandukanye bitewe n'uko iyo mitwe yabaga yubatswe umutwe watangiye ari parire ariri uza guhinduka FDLR foka urukiko rusanga badahakana ko babaye muri iyo mitwe rwasobanuye ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri hagiyeho itegeko ry'u Rwanda rihana icyaha cyo kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba ubushinjacyaha bubarega ko kuva mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri kugeza mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani FDLR foka babagamo yagabye ibitero ku Rwanda urukiko rugasanga iby'abiregura bavuga ko binjijwe muri FDLR ku ngufu ko nta yandi mahitamo bari bafite ko batari bazi ko ari n'umutwe w'iterabwoba nta shingiro bifite rwemeje ko abaregwa bose bahamwa n'icyaha cy'iterabwoba kandi ko bagomba kugihanirwa icyaha cyo kurema umutwe w'ingabo zitemewe n'icy'ubugambanyi bugamije kugira nabi ubutegetsi buriho mu rwanda urukiko rwavuze ko nta bimenyetso bidashidikanywaho ubushinjacyaha bugaragaza ko binjiye muri iyo mitwe mu mugambi wo guhungabanya leta y'u rwanda rwavuze ko icyo cyaha kibaho gusa iyo abakiregwa baba bagamije guhungabanya umutekano w'igihugu ku ngingo yo kubasubiza mu buzima busanzwe nk'uko abiregura bari baburanye babisaba urukiko rusanga nabyo nta shingiro bifite rusobanura ko ubyemerewe aba agomba kuba yaritandukanyije n'abacengezi mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe kandi nabwo akabikora ku bushake bwe bose uko ari batandatu umucamanza yabahamije icyaha cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba cyonyine asanga batarigeze bahakana ko babaye muri fdr foka gusa yahamije ko bitwaye neza imbere y'inzego z'ubutabera bw'u rwanda kuva urubanza rwatangira kugeza rusomwe ku bw'iyo mpamvu yemeje ko hari impamvu nyoroshyacyaha kandi ko bagomba kugabanyirizwa ibihano bagahanishwa igihano cy'igifungo cy'imyaka itanu muri gereza yabibukije ko kujurira icyemezo yabafatiye bikorwa mu gihe cy'iminsi mirongo itatu ijwi rya amerika ntiryabashije kumenya niba abaregwa bazajurira ibihano bahawe abaregwa uko ari batandatu bose bari abasirikare bakuru mu mutwe wa fdr umukuru muri bo yari ku ipeti rya generali majoro ariwe joseph habyarimana alias mucebosofoni twibutse ko ubushinjacyaha bwasabaga ko bose uko ari batandatu bafunga imyaka makumyabiri n'itanu muri gereza aba baje biyongera ku bandi bahoze ari abayobozi bakuru mu mutwe wa fdr ni bwana inyasinkaka alias laforge fils bazeye wahoze avugira uwo mutwe na koloneli jean pierre nsekanabo alias abega kamara wahoze akora ibikorwa by'ubutasi bw'uwo mutwe mu mwaka ushize bahanishijwe n'uru rukiko igihano cyo gufungwa imyaka icumi muri gereza eh bagira ubusa jwi ry'amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda
urakoze erika kuri iyo nkuru abantu batanu barimwo umugwizatunga Jean Sabimana azwi nka Dubai n'abahoze ari abayobozi b'akarere ka Gasabo baraye batawe mu mvuto mu Rwanda bakurikiranywe kuba bagize uruhara mu kubaka inyubako zitujuje ubuziranenge inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Asumta Kaboye
abafashwe bose ubu bari mu maboko y'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha ribu murangiratiro uvugira uru rwego yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko abatawe muri yombi ari abahoze mu buyobozi bw'akarere ka gasabo barimo stephen rwamurangwa wayoboraga aka karere raymond chrétien mberabahizi wahoze ari visi meya ushinzwe ubukungu jean darika nyirabihogo wayoboraga ishami ry'ubutaka na jean batiste bizimana wahoze ashinzwe imyubakire bafunganywe n'umunyemari jean sabimana uzwi nka dubai Dubai uyu niwe nyiri inyubako ziherereye mu mudugudu wiswe urukumbuzi uri mu murenge wa Kinyinya akarere ka Gasabo ni umudugudu mukuru w'igihugu Paul Kagame yagarutseho mu kwezi kwa gatatu ubwo yahuraga n'abayobozi b'utugari mu gihugu hose byari nyuma y'uko muri uwo mudugudu havuzwe amazu yahirimye kandi atuwemo icyo gihe umukuru w'igihugu yabajije impamvu nta muyobozi wigeze acukumbura ayo makosa ni ikibazo yabajije minisitiri w'ibikorwa remezo Ernest Nsabimana minisitiri wa infrastructure ibintu abamaze iminsi bambwira y'amazu utazigwa ibintu by'abite bikica abantu biterwa n'iki aha investigation ziri gukorwa zagaragaje yuko amazu yubatswe nta standard zari zubahirijwe birinda kuba bigitangira bikarinda birangira n'abantu bakabijyamo gute hagati aho inzego ziba zirihe zose uyu mudugudu uba ugizwe n'amazu ijana na cumi n'ane harimo n'andi mazu ageretse arindwi atuyemo n'imiryango makumyabiri n'irindwi bamwe mu batuye muri aya mazu bavuga ko baziguraga hagati ya miliyoni cumi na zirindwi na makumyabiri n'eshanu z'amafaranga y'u rwanda umwe mu batuye muri uwo mudugudu utatangaje amazina ye yagaragaje ko yari yasabye inguzanyo ariko yari amaze imyaka igera kuri itanu yishyura ku buryo yari hafi kuyamaramo banki yatsemo inguzanyo yirinze kugira igitangariza ijwi rya amerika umwe mu bakozi bashinzwe inguzanyo muri iyo banki tutifuje kuvuga izina yabwiye ijwi rya amerika ko bafite abakiriya benshi batamenya batse amafaranga bashaka kugura inzu zo kwa dubayi umujyi wa kigali uvuga ko ikibazo gikomeye kiri ku mazu ageretse umuvugizi wa rib thierry murangira avuga ko bafashwe bakurikiranyweho uburangare no kutita ku buziranenge bw'amazu yubakiwe abaturage rib yafunze abantu batanu bishingiye ku iperereza riri gukorwa ku nzu zitujuje ubuziranenge zubatswe mu mudugudu witwa urukumbuzi estate ahazwi nko kwa dubayi ko ari bane bari mu buyobozi bakurikiranywe ibyaha bifitanye isano no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite naho dubayi we ubwe akurikiranyweho kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ukwezi gushize nibwo ku mbuga nkoranyambaga humvikanye amajwi y'umugore wagaragazaga inzu ye yasenyutse agaya abayubatse ko bayihushuye mu mvugo y'uyu mugore nta muntu yasabaga ubutabazi ariko yerekanaga ko ababagurishije babahaye inzu zidashobotse mu kiganiro umujyi wa kigali wahaye itangazamakuru mu ntangiriro z'iki cyumweru umuyobozi wawo rubingisa pidanse yagaragaje ko bamwe mu batuye mu nzu zatangiye kwangirika bakwiye kwimuka byihuse avuga ko abazatangirirwaho ari abari mu nzu y'amagorofa imiryango igera kuri makumyabiri n'itatu kuko abandi batuye mu nzu zisanzwe zo hasi zizasanwa bazirimo bamwe mu baziguze batangaza ko biteguye kwimuka kugira ngo batabare ubuzima bwabo nta mucanga ubuzima nk'icyondo bagiye bavanga n'agasima gake kandi angarika ni mu gishanga kugira ngo zizapfugwe hejuru se ntitwagenda umujyi wa kigali usobanura ko wafashe iya mbere mu gufasha abaturage bari mu nzu zugarijwe cyane kwimuka mu buryo bwihuta babakodeshereza ukwezi nka leta rero irebera n'abaturage twafashe ingamba ko imiryango tuyifasha kwimuka ndetse tukayishakira n'aho yaba icumbitse kuri kositi zacu za leta ukwezi kumwe kugira ngo babe bisuganya nk'abo b'abapangayi barebe ukundi kuntu babigenza turanakomeza gukurikirana ariko tunakorana mu biganiro twagiranye na banyamazu batugaragarije ko harimo abari bafite inguzanyo n'ibigo by'imari kugira ngo dutangire tuganire n'amabanki hakorwe icyo twakwita loan restructuring ni uburyo bafata inguzanyo bakaba bari uburyo bayigeze inyuma mu gihe inzu zikiri gukosoka abatawe muri yombi bose uko ari batanu umuvugizi wa rib yasobanuye ibihano bahabwa mu gihe bahamwe n'icyaha bakurikiranyweho bigifitanye isano no gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko mu nyungu zabo bwite abakurikiranyweho iki cyaha cyo gukoresha ububasha bahabwa n'itegeko nyungu zabo bwite icyaha kiramutse kibahamye bagihamijwe n'urukiko igifungo ni hagati y'imyaka irindwi n'imyaka icumi ndetse hakiyongeraho n'ihazabu y'amafaranga y'u rwanda iri hagati ya miliyoni eshanu na miliyoni icumi naho iki cyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya aramutse abihamijwe n'urukiko yahanishwa igihano kiri hagati y'imyaka ibiri n'imyaka itatu ndetse hakiyongeraho n'ihazabu ya miliyoni eshatu kugera kuri miliyoni eshanu bamwe mu baguze ayo mazu bari bafite inguzanyo za banki umujyi wa kigali usobanura ko batangiye ibiganiro n'amabanki kugira ngo bongerere igihe cyo kwishyura asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
tugushimire asumta kuri iyo nkuru tubibutse inshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza radiyo ijwi rya amerika saa miriyoni washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro ubungabunga ubuzima twateguriwe kandi dushikirizwa na mugenzi wacu eugenie mukankusi kubona ubuvuzi ni iby'ingenzi ku bantu aho ariho hose n'ubushobozi bwo kubona serivisi z'ubuvuzi nk'izo gukumira indwara gusuzumwa kuvurwa no gukurikiranwa n'abaganga ku burwayi runaka raporo y'inama y'umuryango africa health ya bibiri makumyabiri na rimwe yagaragaje ko mirongo itanu na kabiri ku ijana by'abatuye afurika aribo babasha kubona ubuvuzi bakeneye inzobere mu buvuzi zivuga ko serivisi z'ubuvuzi zigomba kuboneka zihendutse kandi zitangwa mu buryo bukwiye abanyazimbabwe baturiye umupaka icyo gihugu gihana na zambia baragenda bungukira muri serivisi z'ubuvuzi ziteye imbere muri icyo gihugu gituranye cyakora abategetsi ba zambia bavuga ko abaturanyi barimo gukoresha umutungo w'igihugu cyabo kuko hafi ya kimwe cya gatatu cy'abarwayi bagana amavuriro amwe n'ibitaro ari abanyazimbabwe
umwe mu bantu bashyinguwe muri iri rimbi ry'irusaka muri zambia ni mavis sibanda umunyazimbabwe wapfuye mu ntangiriro z'uku kwezi aguye ku bitaro bya kaminuza ibitaro binini kuruta ibindi muri zambia nta muntu waherekeje sibanda muri zambia cyangwa ngo aho apfiriye agire uza gusaba umurambo we Lucy Kambanikwawo inshuti ya sibanda w'umunyezambiya bahuriye ku bitaro yagerageje kumwitaho arasobanura uko yiyumvaga mu gushyingura sibanda muri zambia kure y'abavandimwe be
nari nihebye kuko nari ndemerewe cyane n'akazi kenshi sinabashaga kubyihanganira nanjye numvise merewe nabi kubona umuntu apfa gutyo nta n'umuvandimwe uri hafi kambani kwawo yavuze ko sibanda yari yarasize abana batatu muri zimbabwe tafatso w'amasimba umuforomo ukomoka muri zimbabwe ukorera muri zambiya avuga ko asobanukiwe n'impamvu bene wabo baza gushakira serivisi z'ubuvuzi muri zambiya nuko ari ubuntu ku badafite amikoro yo kubwigondera iwabo you can access any any health service ubasha kubona serivisi yose y'ubuvuzi ukeneye ku bitaro bya leta kandi mu bisanzwe ni ubuntu niyo usabwe kwishyura wishyura amafaranga make cyane birahendutse cyane ikindi abaganga hano baraboneka ahantu hose haba hari abaganga ku bitaro iminsi yose ku masaha yose Imran Raymond Veidia ni umukozi mu muryango udaharanira inyungu IK Charitable Trust ufasha abanyamahanga barimo n'abanyazimbabwe baza muri Zambia baje kwivuza We normally assist uh, foreigners, especially Zimbabweans, in uh, repatriation.
Mu bisanzwe dufasha abanyamahanga by'umwihariko abanyazimbabwe mu gutahuka basubira iwabo aho baturutse e, tubafasha kandi mu bijyanye no kwishyura indorerwamo z'amaso nk'uko mubizi biragoye cyane ku banyamahanga by'umwihariko abanyazimbabwe NHIMA ni ishinzwe imicungire y'ubwisungane mu buvuzi muri Zambia abategetsi ba minisiteri y'ubuzima banze kwerekana ikiguzi kuvura abanyazimbabwe muri zambia bitwara natali mashikolo wo ku bitaro bya kaminuza avuga ko abanyazambiya bafata abanyazimbabwe nk'abavandimwe babo
niba umurwayi ukomoka muri zimbabwe aje birikora ako kanya uhita ubimenya ukibabona ukamenya ko abanyazimbabwe batabasha kwishyura kandi iyo basezerewe mu bitaro tuvugana na ambasade ngo turebe niba hari uko badufasha iyo batabashije kudufasha twifashisha abafatanyabikorwa bacu aba bafatanyabikorwa barimo n'umuryango IK Charitable Trust wafashije mu mihango yo gushyingura Sibanda benshi biteze ko Zimbabwe yanoza urwego rwayo rw'ubuvuzi rusange bikarinda abaturage b'icyo gihugu gupfira imahanga bashakisha ubuvuzi nk'uko byagendekeye Sibanda ntibyadushobokeye kubona ubuyobozi bwa ambasade ya Zimbabwe i Lusaka ndetse na Minisiteri y'Ubuzima iharare ngo bagire icyo babivugaho
ni uruhe rwego rw'ubuvuzi cyangwa se serivisi y'ubuvuzi ikeneye kunozwa byihutirwa aho utuye
iki ni cyo gihe guverinoma bongera ingengo y'imari igenerwa serivisi z'ubuvuzi my view is that the people most of the people should be sensitized about the importance of NHI igitekerezo cyanjye ni uko abantu hafi ya bose bagomba gukangurirwa umumaro w'ubwisungane mu buvuzi kugira ngo benshi muri bo bafite amikoro make nibaramuka barwaye babe babona ubwishingizi babasha kuvurwa no kubona imiti
rero bisobanuye ko ushaka kuvuga gahunda y'ubuvuzi ku banyakenya bose
yego gahunda y'ubuvuzi ku banyakenya bose kandi niba hari abatabasha kwishyura leta yatangira umusanzu abatabasha kubona ayo mafaranga
igikwiye gukorwa byihutirwa ni ukuvugurura ibitaro bigahabwa imiti iboneye icya kabiri imibereho myiza y'abaganga igomba kwitabwaho kugira ngo nabo bagire umuhate wo gukora muri ayo mavuriro
iyo ugeze kuri aya mavuriro yo ku rwego rw'ibanze ubona ko hari imbogamizi nyinshi zitarakemuka nk'iya mbere ntidufite ibigo bihagije bishobora gutanga ubuvuzi buboneye muri ayo mavuriro indi mbogamizi dufite nk'intara cyangwa se n'igihugu cyose ni ukubona abaganga bita ku rubyiruko cyangwa se abaganga bahuguwe kuko bavugana n'abantu b'urubyiruko uko babaganiriza uko baha serivisi uru rubyiruko
wondo wosana abebe gebreyes ni umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango global one health initiative yaganiriye n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eden bekele ku nzitizi z'ibikibangamiye itangwa rya za serivisi z'ubuvuzi ndetse n'icyakorwa
ibihugu uturere umugabane w'afurika hose bagomba gukurikiza gahunda y'ubuzima bumwe gahunda y'ubuzima bumwe ni iki ni uburyo bwo kureba isano ubuzima bwa muntu bufitanye n'ubuzima bw'inyamaswa ndetse n'ibidukikije kubera ko nyinshi mu ndwara z'ibyaduka zandura abantu barwara by'umwihariko zikomoka ku nyamaswa mirongo itandatu na gatanu ku ijana byazo cyangwa ahubwo binarenga zikomoka ku nyamaswa utekereje no ku bidukikije ni uko udukoko duto dutwara mirongo irindwi na gatanu ku ijana by'indwara z'ibyaduka abantu barimo kurwara gahunda y'ubuzima bumwe rero ni ingenzi kuko ari uburyo buhurijwe hamwe bwa ngombwa mu kwitegura icya kabiri nibwira ko ibihugu bya afurika bigomba kubaka ubushobozi bwabyo kubaka ubushobozi ni ingenzi cyane si ibijyanye n'abakozi gusa abakozi b'urwego rw'ubuvuzi mu bihugu bya afurika baravunika cyane ariko kandi no kongera ubushobozi bw'ubugenzuzi ubushobozi bw'ibikorwa remezo bya laboratwari nabwo ni ingenzi tugomba kwemera ko ibi ari ibibazo ibihugu byose bisangiye rero afurika ikeneye kuzamuka birumvikana ko hari ikigo gishinzwe gukumira no kurwanya indwara cy'ubumwe bwa afurika urubuga rwiza cyane ruhuriza hamwe gahunda zo ku rwego rw'umugabane ariko ibihugu bituranye ku rwego rw'uturere bikeneye nabyo kugirana iyi mikoranire nyambukiranyamipaka icya mbere navuga ni ikijyanye no kunoza uruhererekane inyongeragaciro uruhererekane inyongeragaciro ni imbogamizi ikomeye cyane cyane muri iki gihe byagaragaye ko isi yose ifite ingorane mu gukora ibikoresho by'urwego rw'ubuvuzi nk'imiti inkingo n'ibindi rero afurika igirwaho ingaruka cyane n'uruhererekane nyongeragaciro rudahagije mu by'inkingo kurusha ahandi afurika igomba kubaka uruhererekane n'ingeragaciro rukomeye rugenewe urwego rw'ubuvuzi rwayo icya nyuma kandi hari byinshi navuga ariko nibwira ko leta za afurika zigomba kongera ishoramari zikora ingengo y'imari zigenera urwego rw'ubuvuzi ubu ni ntoya cyane ku buryo akenshi ziba zirambirije ku baterankunga rero ntekereza ko leta za afurika zigomba kongera umubare w'amafaranga zikoresha icya mbere tugomba gupima ngo imbaraga zihari mu bijyanye no gukumira indwara zingana iki izo gukumira ibyorezo cyangwa indwara zidakira zirangana iki kubera ko gukumira ni ukwita ku kugira igikorwa mbere y'uko hari icyangirika sibyo ubasha kurukora benshi ariko kandi n'ikiguzi kigenda kikaba gito
muri malawi inkubi y'umuyaga yiswe fredi yararangiye ariko ingaruka zayo ziracyahari ingaruka iyi nkubi yagize ku buzima bw'abantu ni nyinshi kandi n'imiryango myinshi ihanganye n'intambamyi ku buzima zikomeye zirimo n'icyorezo cya korera isuku nke yari yongereye bitewe n'ibura ry'amazi meza yo gukoresha ndetse n'ibura ry'ubwiherero buboneye mu nkambi z'abavanywe mu byabo iratuma abarokotse inkubi y'umuyaga yiswe Freddy bashobora kwandura indwara ziterwa n'amazi mabi zirimo na kolera mu gace ka Zomba mu burasirazuba bwa Malawi banywa amazi yazanywe n'umwuzure n'ayo mu migezi ya hafi aho yaranduye
tuvoma amazi mu ruzi ruri hafi aha uruzi rumanuka hafi y'irimbi riri haruguru gato muri ako gace harimo n'ibyobo by'imisarani uko imvura igwa ibyo byobo byuzura amazi ibyo byose bimanuka bijya mu ruzi tuvomamo amazi bidushyira mu byago byo kwandura korera abana bacu nabo bafite ibyago nk'ibyo kuko nabo ayo niyo mazi banywa gomeza n'inyasuru umukozi ushinzwe gukumira ibiza avuga ko hari indwara y'uruheri yadutse muri zimwe mu nkambi
ibintu bikomeza kuba bibi kurushaho mu nkambi y'abavanywe mu byabo ya combo uyu munsi twahatahuye abarwayi b'uruheri rero urabyumva ukuntu uruheri rwandura vuba cyane ahantu nk'aha ndetse n'uburyo ibikorwa by'isukura bifite uruhare runini mu kurukumira turasaba inkunga iyo ari yo yose yaboneka yaba ari ingenzi cyane Katine cyane nawe warokotse umuyaga Freddy avuga ko ubugarijwe na malariya kubera ubuke bw'inzitiramibu
dukeneye izi nzitiramibu zirimo umuti nitutazibona tuzandura malariya turabizi ko malariya ari indwara mbi cyane byakoroha kuyivuga mu magambo ariko malariya yica abana n'abakuze twese turi mu byago kubera ko inzitiramibu zihari ari nkeya imyuzure ndetse n'ibyangijwe n'iyi nkubi y'umuyaga mu gice cy'amajyepfo y'afurika byateje imfu bivana benshi mu byabo ndetse biragoye kuri benshi kubona serivisi z'ubuvuzi ibihugu bya marawi na mozambique byari bimaze amezi bihanganye n'indwara ya kolera
inshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije turashimiye kandi na nadia taha yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye wari kuri mikoro ni joseph deni ngabo nkaba ndabashimira mwese ndabatumira kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu biri imbere mu kurindira mugira ibihe byiza